radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro byacu birabandanya mu kirundi n'ikinyarwanda muri kumwe na aloyizi bigirimana kuri mikoro uyu ni umwanya w'amakuru twabateguriye atangura n'ayavugwa hirya no hino ku isi mu nyuma oriyana itanga ishaka arabandanya abashikiriza amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini turahera mu gihugu cya kamerune aho amashyirahamwe aharanira agateka ka zina muntu muri icyo gihugu ariko arasaba leta gutahukana mu gihugu abimukira bavuga ko bariko barakoreshwa bunyamaswa mu karere ko mu bihugu biri mu burasirazuba bwo hagati ibyo babisabye inyuma y'aho hagaragariye amasanamu ya videwo yariko arahererekanwa ku mbuga ngurukanabumenyi yerekana abigeme cumi na bane bamuka mu gihugu cya kamerune bakoreshwa ibikorwa nk'iby'abaja mu gihugu cya kowete inyuma y'ikwirakwiranya ry'ayo masanamu mu gihugu cya kamerune leta ya kamerune yashikirije ko abimukira bakuwe muri ibyo bikorwa by'ubuja bari mu minwe ya leta ya kowete igihugu cya kamerune kigereranya ko coba gifise abanyagihugu bacu bashika ku gihumbi bakoreshwa ibikorwa biruhije mu burasirazuba bwo hagati muri ako karere ko muri ico gice naho muri indoneziya ibiziga biharugwa kuri mirongo itatu na bane by'abanyeshuri biga mu ishuri rya bibiriya nibyo byakuwe mu butaka barahambwe aho bari mu rusengero mu gisagara cya surawesi ibyo bikaba byashyikirijwe n'abategetsi kuri uyu wa kabiri abo biyongereye ku bandi bantu ku bandi banyeshuri mirongo umunani na batandatu babutswe irengero bose bazize nyamugigima hamwe n'isuri ry'ikiyaga bise tsunami byabaye muri icyo gihugu ku munsi wa gatanu abo bakaba biyongereye ku bandi bantu bashika ku majana umunani na mirongo ine na bane bari bamaze kumenyekana ku munsi wa gatanu ariko abategetsi ba indoneziya bavuga ko icyo gitigiri atankeka kizo kwiyongera abarokotse bahanganye n'ibibazo byo kubura imfungurwa hamwe n'amazi kandi amavuriro yararengewe n'abakomeretse ishyirahamwe mpuzamakungu oni ryaragabishije ejo kuwa mbere ko abantu ibihumbi ijana na mirongo icenda n'umwe bakeneye imfashanyo zihutirwa muri bo barimwo abana ibihumbi mirongo ine na bitandatu hamwe n'ibihumbi cumi na bine by'abasaza bageze mu zabukuru radiyo jwi ry'amerika amakuru mu kirundi n'ikinyarwanda amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya abasirikare hamwe n'imirwi y'abahinga bava muri korea ya ruguru na korea y'epfo ejo ku munsi wa mbere niho batangura gukura ibisasu byahambwe mu butaka kuri bibe ibyo bihugu bihana ni mu ntumbero yo gushyira mu ngira amasezerano ibyo bihugu byemeranije mu kwezi guheze ibyo byatangajwe n'umushiranganji wo kwivuna abansi wa korea y'epfo gushyika ubu ntacyo korea ya ruguru iratangaza kuri ayo makuru ko inteko zaco zatanguye gushyira mu ngiro umugambi wumvikanywe ko ipyongiyange ku murwa mukuru wa korea ya ruguru hagati y'abaperezida ba korea uko ari zibiri amakuru atangwa n'abategetsi ba korea y'epfo avuga ko ico gikorwa bemeranije ko kizomara iminsi mirongo ibiri ayo masezerano yo mu kwezi kw'icenda arimwo kandi gukura ibirindiro by'abasirikare hamwe n'ibirwanisho ku mbibe inyuma yo gukura ibisasu byahambwe ku butaka ishyirahamwe mpuzamakungoni niryo rihagarakiye ibyo bikorwa kandi naryo rikaba rifise abasirikare muri ako karere mu kubandanya hano muri leta z'ubumwe za amerika ibiro bya perezida wa leta z'ubumwe za amerika white house byarahaye uburenganzira ibiro by'igihugu bishinzwe gukurikirana ibyaha aribyo fbi kuvugana n'uwo wese bifuza mu matohoza kuri Brett Kavano yahiswemwo na Perezida Donald Trump nk'umucamanza muri sentare nkuru ya Amerika. Iyi ngingo ifashwe inyuma yaho abo mu mugambwe w'abademokarate baneguriye ibiro vya White House kuba vyoba vyariko biragerageza kudahesha agaciro amatohoza ku vyaha vyo gufata abakenyezi ku nguvu bikekwa kuri Kavano. Ikinyuranyo c'amakuru candikira aha muri leta z'umwe za Amerika The New York Times, Times murambabarira cashikirije ko ibiro vya FBI bimaze kubaza ivyabo na bine abagenzi ba Kavuno bari kumwe nawe igihe ivyo vyagirizwa vyaba gushika ubu Perezida Donald Trump avuga ko agifise icizere kuri Kavano muri ico kibanza mu kuvuga ko afise ivyizigiro ko ayo matohoza azovamwo ivyiza ku mukandida yahisemwo muri ico kibanza muri afurika naho umwiyahuzi yari afise bombe amabombe mu modoka yaturikije ejo ku munsi wa mbere ku modoka z'umuryango w'ibihugu vya buraya zari zitwaye abamenyereza mu by'igisirikare b'abataliyani ku murwa mukuru wa somaliya mogadishu ayo mabombe yaturikijwe hafi y'inyubakwa irimwo ubushikiranganje bujeje kwivunaabansi bwa Somalia abasirikare batari bake barakomeretse umusivile umwe yarahitanywe n'ayo mabombe intagondwa z'umurwi w'abayisilamu b'intagondwa ba Al-Shababu zaritiriye ico gitero zibicishije kuri radio yaco yitwa yazo yitwa Andalusi umuryango w'ibihugu vya Buraya ntaco wavuze ubwo nyene kuri ico gitero ku modoka zawo abamenyereza mu vy'igisirikare b'abataliyani bavuga ko bariko baramenyereza igisirikare ca leta ya Somalia nayo mu kurangiza kuri ejo kuwa mbere niho igisirikare ca Iran catangaza ko cagize ibitero vya misile ku barwanyi bari mu gihugu ca Syria ico gisirikare kivuga ko abo barwanyi aribo baheruka kugira igitero mu birori vya gisirikare biheruka kubera hitwa Ahvaz muri Iran muri ico gihugu ahantu hapfuye abantu batari urakoze Louise ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda umushikiranganji w'ubutungane yaragiranye ikiganiro n'abamenyeshamakuru ku gitabo gishasha c'amategeko ahana ivyaha mu rwanda casohotse kirimwo zimwe mu ngingo bamwe bavuga ko zibangamiye ubwisanzure mu gutanga ivyumviro n'itangazamakuru muri rusange ibindi kuri inkuru mugenzi wacu eric bagira ubusa arabidushikiriza asobanura bimwe mu bishya byahindutse mu gitabo cy'amategeko hano ibyaha mu rwanda bwana johnston businge minisitiri w'ubutabera mu rwanda icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta yavuze ko hari byinshi byahindutse mu gitabo gishya cy'amategeko hano ibyaha aravuga ko mu gihe mu gitabo cya mbere cyari kigizwe n'ingingo magana arindwi mirongo itandatu n'esheshatu icyasohotse gishya kigizwe n'ingingo magana atatu mirongo itatu n'eshanu minisitiri businge arasobanura impamvu aho izo ngingo zindi zaburiye twagiye tuhasobanura na mbere bavuze ko ingingo zihariye zigenga ibyaha bishobora gukorwa mu byiciro by'ubuzima bw'abantu byihariye zikwiye kwimurwa mu gitabo cy'amategeko ahana zigashyirwa mu mategeko agenga ibyo byiciro ndabaho urugero niba dufite nk'igitabo kirimo amategeko areba imisoro ibyaha byakorwa mu misoro n'ibihano byabyo dusanga ibyiza umunyarwanda akwiye kubishakira muri icyo gitabo kirimo itegeko rigenga imisoro hari kandi bimwe mu byaha byavanywe mu gitabo cy'amategeko ahana bishyirwa mu buryo bw'imbonezamubano aha twavuga nk'icyaha cyo gusebanya mu itangazamakuru umunyamakuru wahamijwe icyo cyaha ubu ntashobora kujyanwa mu rukiko ashobora gucibwa ihazabu n'ibindi bwana businge aravuga ko hari bamwe batangiye kubifata nko gukomorerwa gusebanya wagira ngo abantu bakomorewe gusebanya iyo ngingo kuvaho ntabwo byitwa gukomorerwa gusebanya ahubwo ni ikimenyetso cy'inteko ishinga amategeko cy'igihugu cyacu cy'uko itangazamakuru ryacu riri mu nzira yo gukora ibintu rikwiye gukora ko umuntu atakwicara mu nzu ye ngo acure umugambi wo gusebya undi kubera ubugome akababurira n'ubwo icyo cyaha cyavuyeho mu mategeko kikaba gishobora gukurikiranwa mu rwego rw'imbonezamubano ntabwo nabagira inama yo kwicara noneho mugakora iyo bwaba bakagusebanya kandi mu rwego rw'imbonezamubano nabyo bishobora guhanirwa ku buryo ndetse bubabaje gusumbya n'inshinjabyaha ku kijyanye n'icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside cyari gisanzwe gihanishwa hagati y'imyaka itandatu n'irindwi kuri ubu cyahindutse hagati y'imyaka ibiri n'ine iki ni icyaha imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu yakunze kwikwa mu butegetsi bw'u rwanda ko bugikoresha mu rwego rwo gucecekesha bamwe mu batavuga rumwe nabwo bwana busingi aravuga ko koroshya ibyo bihano ntaho bihurira n'ibivugwa n'amahanga yavuze ko hashyizwe imbaraga mu kwigisha kuruta guhana kandi ko yaba komisiyo y'uburenganzira bwa muntu n'iy'ubumwe n'ubwiyunge zakoze akazi kazo ko kunga abanyarwanda ku buryo abakoraga ibyaha nk'ibyo bagabanutse ku cyaha cyo gusebanya n'uko cyakuwe mu gitabo cy'amategeko ahana ku banyamakuru haracyari izindi ngingo zifite aho zihurira n'itangazamakuru zisa n'iziteye impungenge bamwe nk'ingingo ya magana abiri mirongo itatu na gatatu mu gitabo gishya cy'amategeko ahana ibyaha iragira iti gukoza isoni abayobozi b'igihugu n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu ivuga ko umuntu wese ukoze isoni mu magambo mu bimenyetso cyangwa ibikangisho inyandiko cyangwa ibishushanyo umwe mu bagize inteko ishinga amategeko mu gihe akora umurimo yatorewe cyangwa biturutse kuri uwo murimo umwe mu bagize guverinoma abashinzwe umutekano cyangwa undi wese ushinzwe umurimo rusange w'igihugu mu gihe akora umurimo ashinzwe cyangwa se ariwo biturutseho abakoze icyaha iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka ibiri n'ihazabu y'amafaranga y'u rwanda atari munsi y'ibihumbi magana atanu ariko atarenze miliyoni imwe niba gukoza isoni byabaye mu nama y'inteko ishinga amategeko cyangwa byakorewe umwe mu bayobozi b'ikirenga b'igihugu ibihano biteganijwe mu gika cya mbere cy'iyi ngingo byikuba kabiri minisitiri w'ubutabera aravuga ko izi ngingo n'ubusanzwe zimaze imyaka isaga mirongo itatu mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu rwanda agahumuriza abanyamakuru bumva ko bizababangamira aho tuvuye n'aho tugeze n'aho tugana tumaze guhindura ibintu byinshi cyane iki ntabwo ari cyo kiremereye kurusha ibindi nacyo kizahinduka n'ako kantu kariho kaveho ibivugwa na minisitiri w'ubutabera mu rwanda ntawabura kuvuga ko bisa n'ibirema agatima bamwe mu banyamakuru babonye igitabo cy'amategeko gishya kikigera hanze bakandika ku mbuga nkoranyambaga nka twitter bagira bati ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo mu rwanda bwari bumeze nk'umurwayi usamba none nyuma yo gusohoka kw'igitabo gishya cy'amategeko ahana wa murwayi yashizemo umwuka abo bakavuga ko zimwe mu ngingo z'amategeko ahana ku ruhande rw'ubutegetsi zafatwa nk'izirengera abategetsi mu kwihunza inshingano ahari mu mpera z'umwaka ushize batanga ibitekerezo ku mushinga w'iki gitabo cyasohotse sindumva na rimwe hari umunyamakuru wanditse ngo imodoka ya generali ntiheruka mu kinamba ngo abe yamusebeje atyo sindabona uwanditse ngo minisitiri kanaka arya ibiryo bidakaranze cyangwa se arambara ntaberwe ibyo ntawe urabikora niba utwo tuntu twakabaye gusebya tudashobora kudukora ahubwo icyo dukora ari kubasaba to be accountable ibyo bari kurengera ibyo batari gukora biri mu nshingano zabo byo bagomba rubanda ni ibyo tureba ni mboni zabo ko ari byo tuvugaho tutajya kubatuka no kubasesereza kuki byakwitwa icyaha ehe bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze eric
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
kuri iyo nkuru tuve mu rwanda tuje mu burundi inama yari itegekanijwe ku munsi wa mbere hagati y'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'amashyirahamwe mvamakungu aheruka guhagarikwa ntiyabaye nayo bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cya bujumbura na bamwe mu barongoye amashyirahamwe yigenga bavuga ko batakiriye neza iyo ngingo y'inama nkuru y'umutekano inkuru ya evariste nziko banyanka inyuma y'itangazo ry'inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano ryo guhagarika amashyirahamwe mvamakungu bamwe mu baba mu gisagara ca bujumbura bavuga ko iyo ngingo ije kunyura ibintu bamwe babona ko ingaruka zigiye kuba mbi ku buzima bw'abahora bafashwa n'ayo mashyirahamwe no ku gihugu aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya amerika ingingo nk'iyi tuyakirana akababaro kenshi ntitunabitahura ukumva amashyirahamwe yafasha ahanini abanyagihugu ugasanga yitaho abanyagihugu banini hanini usanga batanishoboye ugasanga usanga yaterera mu iterambere ry'igihugu n'iry'imiryango ukumva bayihagaritse n'ibintu udashobora gutahura duhereye ku bakozi babo bari abantu batari bake bafite ibyo bashinzwe mu gihugu bashobora no ku isoko bagiye kugura amahera yashobora kuboneka kubera amahera yasirikira hanyuma turetse ibyo hari ibikorwa byinshi byariko birakorwa byari bishyikira umwenegihugu ahari mugabo ubu bigiye guhagarara bizoca bigorana iyo ngingo uravye ishobora kugira ingaruka mbi nka cane cane nko ku mashirahamwe mpuzamakungu yahora afasha abagwaye ku buryo ayo mezi atatu hamwe atacokorwa turabona yuko hari ibintu bishobora kubandanya vyononekara no mu mashyirahamwe yigenga bavuga ko iyo ngingo yafashwe gihutihuti co kimwe n'abo banyagisagara ca bujumbura abarongoye ayo mashyirahamwe bafise ico basaba bahamagarira leta n'abarongoye amashyirahamwe yahagaritswe kugiranira ibiganiro amazi atararenya inkombe faustin ndikumana arongoye ishirahamwe parseme ni umwe muri abo bije y'amaweni ijana na mirongo itatu naho woshira mu marundi ni hafi amafaranga ashaka kurenga imiliyari ijana na mirongo itanu uravye muri bihugu by'iwacu usanga leta ariyo ko ari umuguzi munini havuye leta ko mu konsomateri acakurikije igitatu c'amaONG sinzi ko mwamubona nk'amanama akunda kubera ruguru mu mahoteli ya ruguru ugasanga ihoteli bayifashe nk'indwi yose bijya bisahiriza ariya mahoteli buyabagutse bifite biri kubarabera hariya hose naho mwoba ari ibintu mutumvikanye ko nabana bariye murashobora kuganira twe tuko dukubita krende kugira igihugu ntishobore gusanga uri kuriyumvira ko ushaka gutora inyishu z'ingorane mugabo haje izindi nyinshi gusumba ntawe yibuje gufata ingingo leta mugabo igicure kwiwe cose urafise nawe nyene ugenda ugifata si cure kwiwe cose ufata uko ugifashe urategeza gushira mu bwitonzi bwinshi ku ruhande rw'amashirahamwe avuga ko yigenga ariko ashigikiye leta abayarongoye babwijwe rya amerika ko iyo ngingo yafashwe hageze hamza burikukiye arongoye ishirahamwe capes plus ni umwe muri abo iryo tegeko ryaje hageze ni ngombwa ko abo bantu bisunga amategeko twebwe nka capes plus na twebwe turasize tubagiriza batisunga amategeko bakoresha akamwana wa mama mbinga yanje naho tokwandika gute turafise ivyemeza nitumaze no kubandikira abatari bake bigera badushigikira bagashigikira abo bashaka bisigura yuko rero abo bantu ntibaje ku neza y'igihugu baba bafise intumbero yabo twe tuma tuvuga tuti rero ingingo kuri twe tubona yuko ari ingingo ebuzo yo kugira ngo bisunga amategeko bashire mu ngiro ivyo bemeranije n'inzego z'igihugu ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwari bwatangaje mu mpera z'indwi heze ko bugiriranira inama n'abarongoye amashirahamwe yohagaritswe kuri uno wa mbere iyo nama ntiyabaye ku mvu zitamenyekanye amakuru ijwi rya amerika ryakuye ku ihoteli source du nile mu gisagara ca bujumbura ahategerezwa kubera iyo nama avuga ko ubushikiranganji bwari bwayitumye ko buvuga ko izo izoba ku rindi genekerezo rizomenyeshwa hanyuma icibonekeje ku nzugi z'ayo mashyirahamwe yahagaritswe mu kiringo c'amezi atatu nuko yubahirije ivyasabwe n'inama nkuru y'umutekano iyo nayo niyo guhagarika akazi kuva kuri uno wa mbere icijwi rya amerika ryabonye nuko ku nzugi z'ayo mashyirahamwe hamanitse amatangazo y'abayarongoye amenyesha abayakorera n'abakorana nayo ku bikorwa bihagaze gushika basubiye kugurura ingingo yo guhagarika ayo mashirahamwe mvamakungu bivuga ko bagera ku ijana mirongo itatu yafashwe ku munsi wa gatatu w'indwi twari turangije inyuma y'aho inama nkenguzamateka yari yatangaje ku igenekerezo rya cumi na gatatu ukwezi kw'icenda guheze kwigiye gushinga umurwi umurwi wakwishikiye muri ayo mashyirahamwe kwirabira ukuntu akora amateka bagiriza ayo mashyirahamwe ko atubahiriza ibijyanye no gutanga akazi hisunzwe ubwoko bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika urakoze evariste
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
kuri iyo nkuru mu kiganiro umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amahanga wa tanzania augustin mahiga yahaye ijwi rya amerika aho yari yitavye inama rusange ya onu i new york yashimitse cyane ku kibazo c'impunzi bavuga ko zoba zihatirwa gutaha ku nguvu mugenzi wacu placide magambo aratubwira ibindi kuvyo yashikirije mu kiganiro cyihariye minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu gihugu cya tanzania augustin mahiga yahaye ijwi rya amerika aho yari yitabiriye inama rusange y'umuryango w'abibumbye mu mujyi wa new york city yibanze ku kibazo cy'impunzi bivugwa ko zaba zihatirwa gutaha ku ngufu mu bavuga ko bahatirwa gutaha ku ngufu harimo n'impunzi z'abarundi nk'uko babyivugira umuntu wese afise icyo yahunze ku ruhande rwiwe baraba ukuntu bodufasha ntibatwirukane twarahuye n'ingorane cyane rwose n'ubu numva no kuryama atanitira umuntu arara arose tugarutse kwiyumvira byatubaye conzi leta ya tanzania irazi koko icyatumye tugenda duhunga nta muntu yoshobora guta urugo hanyuma ngo aze gusaba indaro ata kibazo afise un ntiyari gushobora kwemera gutanga imfashanyo no gusaba leta ya tanzania kuduha ubuhungiro kandi babona yuko igihugu cy'uburundi kidafise ingorane ivyo jewe navyakiriye nka nabi cyane kandi abantu ndabona ko batwaye gupfa nta bukiriro bafise kuri icyo twosaba nk'igisabo twosaba tuti abantu twavuyeyo hari icyo turi ko turirukanga tudatoye n'amatora baduhindurire basika igihugu bakidukuremo batujyane mu kindi gihugu Ministre w'ububanyi n'amahanga wa Tanzania Augustin Mahiga wesi ko abibona mtu wa mwisho mwenye uamuzi wa mwisho ni mkimbizi mwenyewe mu busanzwe umuntu ufata icyemezo cya nyuma mu gusubira mu gihugu yahunze ni impunzi ubwayo hari abataha bucece batavuze hari abasaba ubufasha bwo gucyurwa ariko kandi ntitwiyibagize ko hari n'abandi babimukira baza badahunze bashaka kwibera hanze gusa ariko nabo ugasanga basaba uburenganzira nk'ubw'impunzi ahangaha twebwe tugendera ku masezerano mpuzamahanga agenga impunzi yubahirizwa hagati y'igihugu cyakira impunzi icyo baturukamo na hcr twebwe iwacu amarembo azahora afunguye ku mpunzi zihunga akaga mu bihugu byazo bwana mahiga anavuga ko tanzania yatangiye kwakira impunzi mu myaka mirongo itanu ishize kandi ko yakomeje kuzikorera ibikwiye bigenerwa impunzi avuga ko tanzania izakomeza gukurikirana ikamenya neza niba hari impunzi yifuza gusubira mu gihugu cyayo ikayifasha gutaha ku bushake yemeza ko kuri ubu bashyizeho uburyo hagati ya tanzania hcr n'igihugu cy'uburundi bwo korohereza impunzi z'abarundi zifuza gucyurwa nubwo hari abataha ku bushake ariko minisitiri mayiga avuga ko umubare w'impunzi urushaho kugenda wiyongera bigasaba ubushobozi burenze haba mu mashuri ubuvuzi n'ibindi byinshi kandi n'abaturage ba Tanzania ubwabo bakeneye kwitabwaho.
Tanzania daima imekuwa ni nchi ambayo inapokea wakimbizi na kutoa hifadhi.
Tanzania yahereye kera yakira impunzi kandi ku birebana n'amategeko mpuzamahanga agenga impunzi mu ngingo z'ingenzi zigomba kwitabwaho ni ngombwa ko imiryango ihora ifunguye kugira ngo impunzi zakirwe nta nkomyi kuko ubuzima bwazo buba bwugarijwe n'amakuba.
Lazima milango ikae wazi kwa wakimbizi ambao wanakimbia kutoka nchi zao kwa sababu maisha yao yako hatarini.
kugera ubu mu nkambi z'impunzi z'abarundi ziri muri tanzania zibarirwa mu basaga ibihumbi magana abiri mirongo itatu abenshi muri izo mpunzi bahunze guhera mu myaka itatu ishize ubwo perezida pierre nkurunziza yiyamamarizaga manda ya gatatu y'ubuyobozi ibyo bikaba imbarutso y'amakimbirane yahitanye abantu babarirwa mu magana bahatakarije ubuzima abandi bagahungira mu bihugu bituranye urakoze placide
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
ntayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cya amerika melania trump yatanguye urugendo rwiwe rw'iminsi itanu mu karere ka afurika uno munsi aza guhera muri ghana mugenzi wacu fidel niyongabo yavuganye na madame segonde nimenya umurundikazi aba mu gisagara cya seattle muri leta ya washington hano muri leta zunze ubumwe za amerika akaba ari umwanditsi w'ibitabo akongera akaba atanga impanuro zo gutera intege abandi atangura avuga icyo yiyumvira kuri urwo rugendo rwa melania urwo rugendo je ndibaza yuko rwari rukenewe cyane cyane ndabye umugambi melania trump yihaye kwitaho ababyeyi n'abana bakivutse inyigisho zo mu mashuri hamwe rero n'imico n'akaranga bisanzwe biranga ibihugu byo muri afurika azobona yuko afurika ari igizwe n'ibihugu byinshi kandi zagiriyemo nazo nyine azobona ko bidasa haba mu mico mu ndimi akaranga hamwe n'ibyiza rero azohabona naho abantu bataraja muri afurika kenshi bibagira yuko afurika harimo ibyiza byinshi akumva ibibi gusa ibyo rero nibaza ko bizomuha akaryo ko kwiga nk'ukwiga ibyerekeye afurika mu bihugu azoba agiyemo umugambi wiwe yatanguje witwa be best witaho ukubaho neza kw'abana akaba no mu rugendo azoshimikira ku vyerekeye kurungika abana gushira abana mu mashure fatanije n'ukuntu asa n'umuntu abona ko afurika ifise umuco nakahise amateka meza kuzokwerekana uruhara rwa leta zunze ubumwe za amerika mu gufasha ibihugu vyo muri afurika kwigwanako uwo mugambi wiwe mubona uri mu bitumye aja muri afurika kandi azogerageza gufasha kugira ico afashije ku bana bo muri afurika ego bizomufasha kubona ibikenewe gufasha afurika hanyuma n'abantu babikoramo nibaza yuko indero y'abana mu mashure gufasha abana bakivutse ibyo byose ni ingorane abanyafurika benshi bagifise nicyo gutuma rero urwo rugendo ruzomufasha kubona aho n'imfashanyo leta zunze ubumwe itanga muri afurika aho ikenewe cyane aho ikenewe rero cyane cyane ni ugufasha urwaruka kuva rukiri ruto kiga amashuri hanyuma akabona kandi ababikoramo iyo migambi ingene bayikoramo cyane cyane bakitaho kumenya yuko afurika mito yizanira imigambi yamaze gukora zino ahubwo boraba abantu babijejwe baba muri izo ntara aribo bomenya ibikenewe n'ingene babikora kugira ngo baduze kazoza kabo muri make mu kurangiza amajambo avugwa ko umugabo wiwe uh, donald trump perezida wa amerika yoba yaravuze atyoza akarere ka afurika hari ingaruka ubona ashobora kugira ku rugendo rwiwe jewe sinibaza yuko abanyafurika ibyo bobihora umupasoni wa trump kuko siwe yabivuze nibaza yuko ikimujanye kandi ari ukugira nawe yerekane ububasha bwiwe kuko ari umupasoni wa perezida ububasha bwiwe n'icyo ashobora gufasha afurika hanyuma rero nkibaza yuko atomuhora amajambo yavuzwe n'umugabo kuko siwe yabivuze twokwama twiyumvira yuko ikintu cyose burya tworaba uwakivuze uwakijejwe uwabikoze ntidupfe gutwarira gutwariza hejuru ngo ko umugabo yavuze ibi n'umugore yiyumvira ibi boraba nawe imibere yiwe niyo ngira ngo bomujija murakoze yari madame segonde nimenya umwanditsi w'ibitabo akongera akaba atanga ivyiyumviro biha ingoga abandi akaba ari muri leta ya washington mu gisagara ca seattle ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika turabashimiye kuri iki kiganiro murakoze murakoze namwe fide urakoze fidele kuri ico kiganiro iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha muri studio i washington dc mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka ndabashimiye mu mwese mwaduteze amatwi n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma mugire umunsi mwiza murakoze
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.